flori collect my girlfriend with this don buy market i go kill you today you go see pepper. oyibo ọmọ àlè mò ń bá wéré. oga wetin be your problem now. oga you send shima police adugo to my shima you go to follow. guy i no know wetin you dey talk o guy i no know wetin you dey talk. i dey follow you talk dey tell me say i dey talk rubbish. i mean say this guy dey serious o. yo dey serious. you see this guy you. what na. i don't know wetin dey do this guy you. see this guy you. so so this man wey dey talk about. you know say rich man for this adugun na my shima dey follow. you dey mind o. so you dey buy it. you dey buy it from now. wetin happen na. you dey. don't worry don't worry you don stop me where i dey go abi. come go man see you. wetin be your problem. ask him ask him. don't worry. no dey tell me that thing. don't worry na. you know say any girl na my girl go dey. don't worry. the young thing i do na for do. you whine me. I will catch you next time. You go see am. Ogu will kill you. But this Adigo, you dey follow my shima. Come go ma see you. Oh, work. Abeg dey go no vex. Your body fit dey hot. Omo this guy go dey him go dey tell me. My own shima. But this Adigo, you go see am. I will fit catch you another time. No dey go, dey go. you two men come dey fight because of woman i no be woman abi i no get breast na wetin i i no fine come dey fight because of woman no dey help one woman go you Uh, stainless mama shingai what's up now. Yeah, I just dey I just dey. why you come to disgrace yourself like that under husband because of woman. abeg kole my girlfriend. and so i know be woman i know fine. i no love eh? you you suppose understand now that guy now that yesterday say you no come that guy don't dey rough handle me already before you come say you no come na god know wetin go happen just say make i come tell you thank you for wetin you do for me like say i appreciate am say i get money i go buy one. come make i feel like just say make i come tell you thank you i don dey get where i dey do now i just say make i come tell you thank you we go see later na bye bye later things no wahala. thanks upon all this gra gra wey this guy dey do yesterday shame me hey oyawe. that guy no get strength.